muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi turavugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda nyine imashini zipima virusi itera sida zigiye gupima na virusi ya korona tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka hiv zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye ibyo nabyo biri vuba muganga sabimana sabin akuriye ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda ikigo cyitwa rbc mu magambo ahinnye naho mu burundi uyu munsi wari uwa cumi wo kwiyamamariza amatora ya perezida n'abadepite ndetse n'abajyanama bo mu makomine minisitiri w'intebe wa cote d'ivoire arwariye mu bufaransa ku buryo atazasubira mu gihugu cye muri iyi minsi ya vuba muri etiyopiya intara ya tigre yafashe icyemezo cyo gukoresha amatora uko byari biteganijwe binyuranyije n'ibyo guverinoma y'igihugu yateganyaga kubera virusi ya korona izi ngingo ni iz'ingenzi z'amakuru twabateguriye mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi minisitiri w'intebe wa cote d'ivoire amadou kulibali akaba na kandida w'ishyaka rhdp riri ku butegetsi mu matora ataha y'umukuru w'igihugu azamara igihe mu bufaransa aho arimo yivuza indwara y'umutima fideli niyonga baratubwira ibindi umushikiranganji wa mbere amadugon kulibali azoserukira umugambi uri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri uyu mwaka azoguma mu bufaransa mu gihe cy'indwi zitari nke ariko aruhuka ni nyuma y'uko yipimishije umutima iyo nkuru yatangajwe n'ibiro bya perezida ku munsi wa kabiri gon kuribari afise imyaka mirongo itandatu n'umwe muri iki gihe yibagishije umutima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yagiye mu gihugu c'ubufaransa mu mpera z'indwi irangiye kwipimisha ku bijanye n'amagara yiwe umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi hamed bakayoko niwe yabaye aramusubirira vy'agateganyo mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mu gihe atahari mu kwezi kwa gatatu perezida alasani watara yagenye gon kuribari kuba umukandida w'umugambi uri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka ivyo inyuma y'uko atangaje ko atazorondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu yamara gon kuribari yaranebaguwe n'abegereye perezida watara bafise impungenge ko badafise ibikwiye kugira azovyifatemwo neza mu matora yo mu kwezi kw'icumi muri etiyopiya intara ya tigre yafashe icyemezo cyo gukoresha amatora rusange y'inteko ishinga amategeko y'igihugu ivamo na minisitiri w'intebe mu kwezi kwa munani nk'uko byari byarateganijwe nyamara guverinoma ya minisitiri w'intebe abiy ahmed yo yigijeyo aya matora mu gihe kitagenwe mu gihugu hose kubera icyorezo cya virusi ya korona frederic nkundikije tubwire uko bishobora guhungabanya ubumwe bwa etiyopiya umugambwe mukuru w'iyo ntara niwo watangaje iyo ngingo ishobora kuvyura ibibazo bikomeye hagati y'iyo ntara hamwe na leta ya ethiopia ijejwe intara zose zigize ico gihugu kandi iyo ngingo igiye gushira habona ikibazo c'ubumwe muri ico gihugu umugambwe mukuru w'iyo ntara the tigray peoples liberation front wimpuye ku runani warimwo ethiopia peoples revolutionary democratic front mu mwaka uheze igihe iyindi migambwe itatu yari rugize yaje hamwe ikagira urunani rushasha prosperity party uyo mugambwe wo mu ntara ya tigray uyonkoye watangaje ku munsi wa mbere kuzokoresha amatora naho mu gihugu cyose amatora yungurujwe umurwi wo mu gihugu cya ethiopia ujejwe gutunganya amatora uvuga ko uyu mugambwe utigeze usaba uruhushya rwo gutunganya amatora wongera uributsa ko atarundi rwego mu gihugu cyose rufise uburenganzira bwo gutunganya amatora ishirahamwe mpuzamakungu rirabira hafi amatati international crisis group rivuga ko iyo ngingo intara ya tigray ishobora kongereza uruhagarara rwa politike mu gihugu ca ethiopia banki y'isi yose yahaye zimbabwe amadolari miliyoni zirindwi zo kuyifasha kurwanya ikiza cya virusi ya korona fideli niyo ngabona ibyo atubwira ayo mafaranga azofasha kurwanya ikiza c'umugera wa korona vyitezwe ko kisinzikaza kurushiriza ubutunzi bw'igihugu n'ikibazo c'ibifungurwa vyari bihasanzwe mu gihugu iyo nkuru yatangajwe uno musi wa gatatu n'umuvugizi w'ibanki y'isi yose zimbabwe ifitiye ibanki y'isi yose ni banki ijejwe iterambere mu karere ka afurika hamwe n'ibanki ijejwe imitahe y'akarere k'uburayi ibirarane vy'amadeni vyo muri yaridi n'imiliyoni ibihumbi amajana abiri y'amadolari ivyo bikaba bituma ico gihugu kidashobora kunonswa ayandi mafaranga canke ngo giheberwe amadeni gifitiye amabanki n'izindi nzego mpuzamakungu zitanga amafaranga n'amadeni yamara umuvugizi w'ibanki y'isi yose avuga ko n'ahari uko zimbabwe n'ibindi bihugu bifise umutwaro w'amadeni bishobora kuronka amafaranga avuye mu kigega cayo kigenewe kurwanya ikiza c'umugera wa korona cageramiye ubutunzi kw'isi avuga ko babona ko ikiza c'umugera wa korona kigeramiye isi nzima ko kubera izo mvu atanumwe bashobora gusiga inyuma ku nyinshi batanga umushikiranganji ajejwe ikigega muri zimbabwe yari yandikiye mu kwezi guheza ikigega mpuzamakungu fmi n'izindi nzego zitanga ingurane agabisha ko ibintu bishobora kuyanzara mu gihugu ciwe mu vyerekeye ubutunzi n'ikiza c'umugera wa korona kubera ibirarane vy'amadeni ari ukuvuga ko ico gihugu kidashobora kuronka amafaranga avuye muri izo nzego mpuzamakungu fideli niyongabo akomeza utubwire uko leta y'ubushinwa yiyamye abakora imyigaragambyo muri hong kong abategetsi b'ubushinwa bagabishije abagira imyiyerekano muri iyo ntara uno musi wa gatatu ko batazobihanganira niyo basubira gutera ibibazo intara ya hong kong isa n'iyigenga yarageramiwe n'imyiyerekano y'abaharanira demokarasi yamaze amezi atari make mu mwaka uheze ihagarikwa ry'abatari bake mu bari mu myiyerekano hamwe n'ingingo iziririza abantu benshi gukoranira hamwe kubera ikiza c'umugera wa korona mu ntara ya hong kong vyarageramiye umuhari w'abagira imyiyerekano amara imyiyerekano y'abantu bakeyi yaratunganijwe mu ndwi zirangiye mu gihe ubwoba bwo kwandura umugera wa korona bwariko bugabanuka igipolisi ca hong kong carashwiragije abari mu myiyerekano ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye abategetsi b'ubushinwa batangaje ko batazoreka abagira imyiyerekano muri hong kong ngo basubire gutera akajagari imyiyerekano ikomeye y'ukwiyamiriza leta yatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye yari igenewe kurwanya itegeko ryari kurekurira abanya hong kong kurungikwa mu bushinwa amasentare agenzurwa n'umugambwe wa gikominisita yamara mu vyo abagira imyerekano basaba harimwo no kubahiriza demokarasi no kubona ko igipolisi gikurikiranywe inguvu z'umurengera gikoresha
bagenzi bacu batugejejeho aya makuru tubashimire inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mu kanya amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda leta yafashe icyemezo ko imashini zipima virusi vih itera sida zigiye gukoreshwa no gupima virusi ya korona asumta kabuye yaduteguriye inkuru iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho leta itangaje gahunda yo koroshya ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo umuyobozi mukuru wa rbc dr nsanzimana sabe yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera sida zikazitabazwa mu gupima virusi ya korona kugira ngo umubare w'abapimwa icyo cyorezo wiyongere ndetse iyo serivisi irusheho kwegera abaturage uh, tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka hiv zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye ibyo nabyo biri vuba twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso tugera aho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi tugeraho noneho tunatekereza ngo ariko iki cyiciro nacyo wagipima ubu noneho dufite umukoro w'uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka uko ubushobozi bwiyongera iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uyu wa mbere leta yakomoreye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinse yabwira ijwi rya amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa hakagaragara ko harimo n'abandi batarumva igikorwa cyo kwiri kwirinda abantu ba- ba- ba- ba- bagenda batubahiriza batambara masike gusohoka mu rugo rwose utambaye masike ntabwo byemewe mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda ni uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ko hari na benshi bagenda batambaye udupfukamunwa hari bamwe mu baturage babwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu mu cyaro kubona aho wagura agapfukamunwa ari ihurizo uyu atuye mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo ubwo icyo nakubwiraga kindi ubona kibangamye kita- kitanahari cyane urebye nyine turiya dupfukamunwa ni two abantu ubona batambuka benshi batadufite ariko bitewe n'aho bashobora kudus- kudushakira aho baducuruza hafi badufite mbona ati tujye dufite nk'umuntu umwe ufite wenda ngo nk'isoko sinzi niba ari isoko baba baramuhaye ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mabutike n'ahandi ushobora kudusangamo udusanga ku muntu umwe wenyine icyo cyo bakakibaza bakaba se nimba umuntu ari umwe acuruza ubwo dupfukamunwa akagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagari azagakira ate kugira ngo abashe gukambara dr nsanzimana uyobora rbc asobanura ko imashini zari muri laboratwari u rwanda rwatangiranye zikubye inshuro zirenze ebyiri ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya korona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso baza kongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera minisiteri y'ubuzima isobanura ko kugeza kuri uyu wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku bihumbi mirongo itatu na bitandatu aho abagera kuri magana abiri mirongo itandatu n'umwe aribo basanganywe icyorezo cya virusi ya korona umubare w'abamaze gukira ni ijana na makumyabiri n'umunani abagera ku ijana na mirongo itatu na babiri baracyitabwaho n'abaganga mu gihe ntawe urahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya kanyinya n'icya nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya korona mu gihe baramuka biyongereye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumbu turakoze
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro murisanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
tuve mu rwanda noneho tujye mu burundi aho leta irega umugambwe cnl guhohotera abanywanyi ba cndd fdd umugambwe uri ku butegetsi inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda mu itangazo yashikirije abamenyeshamakuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo pascal barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima muri rusange ingene kwiyamamaza biriko biragenda aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na gatongwasa uvyifatamwo mu gutoteza abandi ahatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero ku munsi w'imana igenekerezo rya gatatu rusamba ku mutumba wa rukore komine ntega provinsi kirundo abanywanyi b'umugambwe fnl bategereye umunywanyi w'umugambwe cnzfdd baramukubagura gushikaho barasa n'umwambi hakaba hari n'umwe eh, mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'ingozi mu ntara ya cankuzo kuwa mbere igenekerezo rya kane rusama muri komine kigamba abanywanyi b'umugambwe senere ku mutumba shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wa saswe bakomeretsa uwurongoye imbonerakure ubu akaba ari mu bitaro cyahozo mu ntara ya kayanza ku munsi w'imana igenekerezo rya gatatu rusama kuva uku kwezi muri komine rango muri site ya gikomero abanywanyi b'umugambwe senere bakubise abahereza kwinjira mu mugambwe cndfdd mu gihe muri komine ya butaganzwa naho ku mutumba wa kigwandi naho basambuye inzu y'icegera cy'uburongoye imbonerakure mu ntara bongera bonona ingoro y'umugambwe sndd ku mutumba wa kijyama waramutswe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazoyarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero turabagabishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashize ko umukono mu kayanza igenekerezo rya mirongo irindwi na gatatu kigarama umwaka uheze aha ni muri ya kode zo convite ndabahamagariye kuzibutsa kandi babyibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko iteko rigenga amatora kuva mu ngingo y'amajana abiri na cumi n'umunani gushyika ku ngingo y'amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro pascal barandagiye asaba baburamatari bamusitanteri abarongoye amazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza abasaba ariko kubikora ataho begamiye abajejwe intwaro tubasabye kuguma ku kivi ku mwanya ku mwanya batumenyesha ibyo byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufise kuko ikarahara mu ruganda igacura aha rero turasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampani cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano imihanda yahundwa bakeza kuguma hafi bamenye yuko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari ibitagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira babatunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganirize bose nk'ababyeyi koko barandagiye ivyo bimenyesheje inyuma y'ivyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika be n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose baguma batunga agatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu miyamamazo aho yari mu ntara ya cibitoke muri komine mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatipfuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa desire atunga imana kigali ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
desire urakoze reka claver niyo nkuru akwakire tugume nyine mu burundi aho nyine tugiye kurebera hamwe uko umunsi wa cumi wo kwiyamamaza wagenze claver imyiyamamazo yo kuri uno wa gatatu mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi umukuru w'umugambwe sanel yagihereye muri komine mabayi ihana urubibe n'igihugu c'u rwanda agatogwasa umukandida mu kibanza c'umukuru w'igihugu w'uwo mugambwe yabwiye abanyamabayi ko yiyamiriza agatotezo kariko kagirwa abanywanyi biwe muri bino bihe vy'imyiyamamazo aha avuga zimwe mu ngingo zibuza abasenel kwibonekeza mu mabarabara inyuma y'isaha cumi na zibiri z'umugoroba bambaye umwambaro w'umugambwe wabo ikigaragara ni uko abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nicyo gituma bariko barakoresha inguvu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinyize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampani ibi ndabivuga mfatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo mfatiye ku ngingo ziriko zirafatwa aho ubu ngo bafashe ingingo y'uko guhera saa cumi na zibiri umuntu bazabona yambaye ikimenyetso cya seneri bazomwagiriza yuko ariko agira propaganda mugabo nagira nimba bagifise akenge bigarure umugambi senel uriyamiriza kandi indongozi z'umugambi snedfdd uri ku butegetsi atakindi zivuga mu myiyamamazo atari ukwagiriza uwo mugambwe gushaka kugarukana mu gihugu abo bita abansi agatogwasa akavuga ko atamurundi n'umwe akwiye guhera mu buhungiro ntasiga inyuma no kunagura imigenderanire n'amakungu mu gihe mu ntari hano rubibe n'u rwanda ibihugu bibiri bitagicana uwaka twama tuvuga tuti dushaka kubaka uburundi bwa bose ubu babuze ibyo bavuga batanguye kuvuga ngo ngo dushaka kugarukana ba buyoye hoba hari ahantu mu mategeko y'igihugu na mpuzamakungu uburundi bwemera hoba havuga yuko hari abarundi babwiza kuba mu gahinga bakitwa impunzi bakitwa ibyo ntazi iyo tuguze uburundi bwa bose tuba tuguze uburundi butitiranwa n'umugambwe uburundi butitiranwa n'amoko uburundi butitiranwa n'imitumba tumaze imyaka cumi n'itanu dutwarwa n'umugambwe witwa snddfdd utari muri uwo mugambwe ukamenga nta gaciro ufise mu gihugu ukamenga nta jambo ufise mu gihugu ukamenga nta burenganzira ufise mu gihugu uburundi bwa bose ni uburundi butahura yuko abarundi tutari zinga ni uburundi butahurika yuko dufite imigenderanire n'amakungu n'ababanyi imigenderanire ni ngombwa kuyinagura kubera yuko turakeneraniye hari ibyo tudashobora kwiga hariho ibyo natwe dushobora kwimbura iwacu cyane twohingura dukenera kuronka isoko mu mahanga ata migenderanire ihari ibyokunda uwo ari mu bakandida indwi biyamamariza amatora ababazwa n'ingene komine ya mabagi yagendeye icukugwamwo ubutare ariko ataterambere riharangwa anegura n'imvugo y'abategetsi bama bariko bavuga ko igihugu cazingamitswe n'abakoroni aho n'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi sndfdd arahafitiye ico azokora niyatorwa evariste ndayishimiye kuri uyu wa gatatu nawe yari mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'igihugu mu migambi ashira imbere harimwo guhindura ingendo maze abantu bakijukira ibikorwa bakagwanya ibibatandukanya sinzaruhuka nkibona abenegihugu badafungura nk'uko bikwiye sinzaruhuka nkibona amagara y'abenegihugu agendera ku mangengero sinzatura agahengwe nkibona abantu barara mu nzu zitagira ubuntu imana ntiyaturemye ngo turabe mu byari nk'inyoni sinzahagarara abana b'igihugu babuze uburyo bwo kujya ku ishuri sinzohemuka nabonye abarundi baroraniwe mu buzima bwabo nicyo gituma uyu munsi ndabasabye yuko turwanya icyo cyose kidusamaza dukora ibikorwa dutera imbere turonye ubuzima bwiza mbega ndarabaze tuzovuga ko turi abahutu abatutsi cyangwa abatagushika ryari ingo duhinduke twese twitwa abarundi tuzoheza ryari kurondera ibidutanishamo turabana mu maso dupfa ibitagira mvura usanga dupfa amadini imigambwe intara ibyo byose ni ukubireba kugira ngo turabe icyo twokora kiduteza imbere abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko abo bagabo babiri ari bo basa n'abahanganye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azoba itariki mirongo ibiri z'uku kwezi byekarabe niyo nkuru ku bwijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
turacyari mu burundi aho muri iki gihe cyo kwiyamamaza bamwe mu bakandida batawe muri yombi mureke mugenzi wacu eloge wirika neza atubwire inkuru yabyo uhereye kuri pasiteri mawe n'imana yiyamamariza gukenguza amateka muri makamba mu mpanuko afungiwe ingozi mu buraruko kuva mu ndwi iheze akaba yasabiwe n'umushikizamanza wa repubulika igihano c'umunyororo w'imyaka itanu n'ihadabu ry'ibihumbi ijana kuri uyu wa gatatu ugaca kuri katike hezimana yitoreza ubushingamateka mu ntara ya bujumbura mu burengero yinjijwe ibohero rya mpimba kuri uyu wa kabiri mu ijoro kugeza ku bandi banywanyi mirongo irindwi na babiri ba senere bahagaritswe kuva hatangwa imyiyamamazo urutonde rw'abatavuganwe n'ubutegetsi bafunzwe rukomeza kuba rurerure abarenga mirongo itandatu muri aba bafunzwe bakurikiranwa ku vyaha vyo kugwana n'ubwicanyi inyuma y'imishyamirano yatumye abantu babiri bapfa abarenga mirongo ibiri na batanu nabo barakomereka ibi biraje ishinga abakandida nk'uwigenga diodone nahimana yabigarutseko mu kiganiro yatangiye ingozi kuri uyu wa gatatu turasha gusaba rero abarongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo canke urwaruka cane cane kugira ngo birinde ntiduhabe dusubira inyuma na gatoyi ngo usange harabayeho uruhagarara bakabwira urwaruka barongoye yuko bakwiye kugira inyifato nziza yo kwirinda ikintu cyose cyotuma habaho gushamirana hagati y'urwaruka no mu migambwe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe tuzakumva ko yaguye mu mporera canke yagiriwe nabi azira ibyo yiyumvira naho imana y'umupasitori wa mbere yakoze politike ku mugaragaro mu burundi kugeza aho yitoreza ikibanza ca perezida akomeje kwiyamamaza co kimwe na gastonsi ndimwo bahuriye ingozi uwo mukandida wa iproni ikomeje kwicamwo ibice hakaba bayiturukamwo bidatera isoni kujana imyambaro y'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikukira mu mamitingi ya sendedefdede no guhamagarira abarundi guhunda amajwi evariste ndayishimiye kandi yitwa ko ari umukeba wabo agereranya intwaro y'ubu n'iya gisirikare twifuza guhindura amateka y'igihugu cyacu cy'uburundi kugira ngo igihugu kiramutswe umusivile aho haheze twarabonye intwaro z'igisirikare sibyo bamwe bacaga kurwana intwaro z'igisirikare tuzikureho ubu naho ni izindi z'igisirikare uno munsi natwe n'abasivili twifuje guhindura ibintu bidaciye ku muheto mugabo biciye mu mutekano w'amatora ejo umugambi arasigarana iproni ugatahukana intsinzi ko mwabishaka tuzotwarira abarundi bose ntabwo tuzovuga ngo cakuvunye cakuvunaguye abarundi bose tuzobasangiza
mu kurindira ko abigera ko leonse ngendakumana wa frodebu yakuye iprona ku butegetsi yari imaze ku imyaka mirongo itatu n'umwe mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu imbere y'uko perezida melchior ndadaye yicwa ngo basubire kugabura ubutegetsi uwo mwaka nyene ubu ikimuraje ishinga ni ugukura abarundi mu bukene abantu benshi badushyikiriza imigambi batubwira bati noneho ibyo muzobukurahe tubabwira tuti igihugu cy'uburundi kirafise uburyo genda mubaze amahera ubera yirwa iratotsa ari hehe yaca hehe amahera ava mu butare n'agataka ari hehe turizi bimwe ngira nta niyo ibi byo kuratira ijisho y'igihugu ngira nta niyo bibaza ingene yoja imbere uburyo burahari bukoreshwa nabi nico gituma tuzofata ingingo yuko amafaranga yose y'abanyagihugu ntituzosubira kuba ikigega ca leta tuzobuka ikigega c'abanyagihugu igituma no kubera uvuze ikigega ca leta perezida yumva ko ari guyiba uvuze ikigega ca leta umushikiranganji yumva ko ari guyiba uvuze ikigega ca leta umenga twebwe ntituri n'abanyagihugu tuzofata ingingo arya mahera azoshikirizwa abanyagihugu mu makomine abanyagihugu barangura imigambi yo kwiteza imbere amafaranga ari hafi kuko iyo bagiye kurondera amadeni ntibanyeye bakora baziyakura ngaho nyene muri komine ibintu by'amoko n'imigambi mushyire ku ruhande muje hamwe mu mashyirahamwe y'iterambere mwubake igihugu kitubera umubyeyi natwe tukibera abana beza sibyo none twebwe buganza twebwe butsinda eroje urika neza ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu banywanyi mbashimiye rwose ko mwakurikiye aya makuru twabateguriye kandi twabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika kandi namwe mwirinda virusi ya korona uko mubishoboye kose murakarama